iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi uyu munsi ni kuwa mbere itariki ya gatandatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kugera mu kanya saa mbiri amakuru reg volleyball club ifite icyizere cyo gutwara igikombe cya shampiyona yatsinze gisagara volleyball club mu mukino wa mbere amaseti atatu ku busa iyi nsinzi irashimishije cyane ni match ya mbere ya playoff kuyitsinda ni avantage ikomeye cyane biduhaye imbaraga biratuma dushobora no gutegura neza umukino ukurikira uyu ni robert ndabikunze ushinzwe ibirebana n'ubuzima bw'ikipe ya reg volleyball club ni mace yari ikomeye twari gukina tuzi ko reg ari ikipe ikomeye twakinnye nabi twakoze amakosa menshi menshi menshi ashoboka naho uyu ni eri mutabazi umutoza wa gisagara volleyball club turajya kandi mu nkambi ya nduta kureba uko impunzi z'abarundi bahunguka bakongera bagahunga babayeho ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika amakuru yo mu biyaga bigari ariko abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezweho na aloyizi bigirimana aloyi waramutse neza maramutse thomas ndamutse n'abaduteze amatwi kuri uyu munsi wa mbere abantu bashika mirongo ine barapfuye nyuma y'aho indege barimwo ihiri iguye ku kibuga cy'indege cy'i sheremetevo mu micungararo y'i mosiko mu burusiya ku munsi w'imana ejo ibimenyesha amakuru mu burusiya bishikiriza ko iyo ndege yari itwaye abantu mirongo irindwi na batatu hamwe n'abandi batanu basanzwe bayikoramo iyo ndege yari ihagurutse iva ku kibuga cy'indege cy'i mosiko saa kumi na zibiri z'umugoroba mu masaha yaho yerekeza mu gisagara cya murnanski mu buraruko bw'uburusiya imaze umwanya muto rero ihagurutse hagaragaye ko ifise ibibazo mu by'ubuhinga bw'ibyuma bica bituma isubira ku kibuga byihuta igikoza hasi amapine imoteri yaciye yadukamwo umuriro ibiro bijejwe amatohoza mu burusiya byatangaje ko byatanguje amatohoza yo kumenya yuko bwoba bwari ubugizi bwa nabi ariko gushika n'ubu imvu yabitumye ntiramenyekana perezida buhari perezida muhammadu buhari yatahutse muri nigeria ejo ku munsi w'imana inyuma y'iminsi icumi yari amaze mu rugendo mu bwongereza ibyo byashyikirijwe n'ibiro byiwe mu gihe mu gihugu hanurwanurwa ko amagara yiwe yoba atifashe neza buhari w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu yarigeze kumara igihe kirekire i londres kwisuzumisha ntiyavuze rero ko n'uru rugendo rwari rufataniye isano n'urwa mbere umuvugizi wiwe femi adesina yavuze ko uru rugendo rutari rwerekeye ibikorwa bya leta gushika ubu perezida buhari ntarigera ashikiriza ibijyanye n'amagara yiwe kiretse kuvuga ko atigeze akikwa n'amagara ariko ko yongerejwe amaraso ikibazo cy'amagara yiwe caranabaye kimwe mu bahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu bashimikiye ko mu kuvuga ko adakwiye gutwara igihugu ariko ntibyamujije gutsinda kandi ku itariki mirongo ibiri n'icyenda z'uku kwezi kwa gatanu niho bitekanijwe ko azorahira ikiringo gutwara ikiringo cya kabiri Mushikiranganji wa leta z'ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo yashikirije jo ku munsi w'Imana ko perezida wa Venezuela Nicolas Maduro atagihe kinini agisigaje ku butegetsi naho twigoro twa Juan Maduro two kumukura ku butegetsi mu ndwi iheze ataco twavuyemo Pompeo yabwiye televiziyo ABC News yaha muri Amerika ko Maduro atabajejwe umutekano bakiri inyuma yiwe ko iminsi yo kumara ku butegetsi iharuye ariko ntiyavuze igihe izorangirira Guaido yatangaje ko ari we mukuru w'igihugu yahamagariye ibihumbi by'abanyagihugu biwe mu mabarabara yo ku murwa mukuru Karakase mu myiyerekano y'iminsi ibiri mu ndwi iheze yari igamije kwiyamiriza leta ya Maduro ariko abakuru ba gisirikare ntibamwumviye akamo mu kwiyunga nawe ngo bakure maduro umushikiranganji pompeo yashikirije ko amerika izobandanya ifasha kugira abanyagihugu ba venezuela basubire kuronka demokarasi umushikiranganji wa mbere wa Israeli nawe Benjamin Netanyahu yategetse igisirikare ciwe kubandanya ibitero vy'indege ko muhari Hamas mu ntara ya Gaza mu ntambara kurubibe bahamna imaze imyaka itanu ukwihorana hakoreshejwe ibisasu vya rokete hamwe n'indege za gisirikare vyahitanye abanyepalestina bashika kuri mirongo ibiri kuva ku munsi wa gatanu barimwo umwana w'amezi cumi n'ane abanyapalestina bavuga ko yishwe n'indege za israeli israeli nayo irabeshuza ivuga ko uwo mwana yishwe na rokete ya palestina itashoboye guterwa neza abanyisirayeli bane nabo barishwe muri ivyo bitero benjamin netanyahu yategetse ko hakoreshwa izindi nguvu za gisirikare kuri ubu bibenagaza mu kwitegurira ibindi bitero bishobora gukorwa biciye ku butaka perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ariko arihweza ingene yosunika uburusiya kunyarutsa ibiganiro bigana ku masezerano mu vy'uguhanahana ibidandazwa avuga ko kuva kuri uyu wa gatanu azofata ingingo yo kongereza amatagisi ku bidandazwa ubushinwa bwinjiza muri amerika by'agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari inyuma y'uko kugabisha ikinyamakuru candikira muri amerika the wall street journal cyatangaje ko ejo ku imana nyine ubushinwa nabwo bushobora guhagarika ibiganiro byo guhanahana ibidandazwa bitekanijwe muri indwi aha i washington ibiro vya perezida white house ntaco birashikiriza kuri ayo makuru yashikirijwe n'ico kinyamakuru the wall street journal ku byavuzwe n'ubushinwa
aloyizi bigira imana urakoze ku makuru hirya no hino utugejejeho nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com amakuru yo mu biyaga bigari umutwe urwanya leta y'u rwanda mrcd fln uratangaza ko washyizeho umuvugizi mushya wa fln front de liberation nationale kapitene nsengimana herman uje gusimbura major calixton nsabimana sankara watawe muri yombi na leta y'u rwanda bikubiye mu itangazo ry'umuyobozi mukuru wa mrcd fln paul rusesabagina abanyarwanda bashigajwe inyuma n'amateka ntibiyongera ahubwo baragenda bashira ni inkuru y'umunyamakuru wacu asumita kaboyi i kigali ubwo hamurikwaga ubu bushakashatsi bwakorewe ku baturage magana mirongo itatu na batanu bo mu turere tunyuranye tw'igihugu babarirwa mu cyiciro cy'abasigajwe inyuma n'amateka hagaragajwe ko uru rwego rw'aba banyarwanda rurushaho gushira aho kugira ngo bororoke nk'abandi uyu ni madamu ivona musabyimana uyobora umuryango w'ababumbyi wo mu rwanda goporwa dufite ibihumbi bitagera kuri mirongo itatu na bitanu by'abatwa ku icumwe mba numva bamaze ndabyanga cyane kandi ibyo bintu abaturage barabikora bumva nta kibazo nta kintu bitwaye abayobozi nimubirwanye nimubitangeho mesaje ngo mubigaragaze ariko nyuma y'imyaka mirongo itanu ndahamya ko na leta y'u rwanda yagira isoni ibonye ko iyo kominote yashyizeho rero tugomba kuba tugomba kuba iga yo guporotekitinga aba bantu ku buryo abantu bose batapfa kubakubita cyangwa se ngo babi bice uko biboneye mbivugeho ko ubwo bwicanyi burahari ndabwandika kandi ndaburipotinga kandi mburipotinga muri minishisiti nkaburipotinga no muri no mu zindi nzego z'u rwanda zibishinzwe bakagerageza kubikurikirana ariko situmenye irengero leta ivuga ko iki kibazo cy'abo mu basigajwe inyuma n'amateka bahohoterwa kitazwi cyangwa se abashinzwe gukurikirana ibi bibazo byabo batazi aho bagomba kubariza madamu murungi providence n'umukozi mukuru muri minisiteri y'ubutabera ngiye ku giti cyanjye ishami ryanjye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ariko ntabyo ndabona muri minijisi ariko nkeka ko cyane cyane mu bigeza kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu akenshi porosidiyo iregeye igeza iyo ari ikibazo cyagaragaye yakubiswe koko hari n'ibindi bimenyetso eh, ikibazo kigezwa ku bugenzacyaha kikajya mu bushinjacyaha kikaba cyajya no mu rukiko Ah, ahubwo ni ukuzakurikirana bakamenya ati ese ikibazo twabagejejeho twabagejejeho nka komisiyo follow up ni ese mugezaho ikibazo gusa nta follow up mukora kuko nanone komisiyo ishobora kuba inakomeza ikakesi ikagera no mu rukiko akaba yanacirwa n'urubanza ariko ntimumenye yenda uko byagenze cyangwa se baramurekuye nabwo ntimumenye uko byagenze wenda kubera ko ari ibimenyetso cyangwa iki byasibamye ubushakashatsi bwakorewe kuri aba banyarwanda magana atatu na batanu bari mu bwoko bw'abasigajwe inyuma n'amateka bwagaragaje ko abagera ku ijana na makumyabiri na batatu batakandagiye mu ishuri bakaba batazi gusoma no kwandika mirongo icyenda na barindwi ku ijana babashije kugera mu mashuri abanza naho cumi na babiri gusa nibo bageze mu mashuri yisumbuye mu gihe ntawabonetse muri kaminuza bamwe mu bakomoka muri iyi miryango yasigajwe inyuma n'amateka bakemeza ko icyabakorerwa cya mbere cyabasha kubavana muri ibi bibazo ari uko bajya mu ishuri uyu ni madamu nyirabahutu cecile namenye ubwenge ndi umutwakazi je nakuriye muri parike mu ishyamba dutunzwe n'iby'ishyamba ariko bakavuga bati ishyamba rizafungwa bani ntabwo ishyamba rishobora gufungwa ngo tubeho ariko uyu munsi wa none ishyamba rirafunzwe ba bandi twagurishaga ibyo dusaruyemo ubu ni abarinzi baryo ku buryo muri twebwe twaribagamo usanze abaririnda ngo nabo babone aho gashahara n'umwe ku ijana bitewe n'iki iyo myaka twamaze mu ishyamba ntitwize ntitwasomye ntitwagize ute na n'iyi saha rero ni nayo mpamvu bariya batekinisiye batekinika badutegurira imishinga bamanuka hasi bati baje kudufasha bagera mu karere bamara kubasinyira ubundi bakwakira umwana umwe cyangwa babiri bati hariya biri kugenda neza ariko imbinduka ku buzima bwacu ikabura nta terambere ry'abantu batize nimudufashe abana bacu bige abacikije amashuri mudufashe aba bavuga muri iyi miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka usanga akenshi bamagana imvugo z'abantu bagenda babiyitirira bakemeza ko izi mvugo arizo usanga zikomeje kubasubiza inyuma ndasaba abantu twese turi hano muri sare nimba hari abakoreshaga imvugo zigiye no kuvuga ngo urasa n'abatwa ugenda nk'abatwa ugira gute azireke kandi asabe na bagenzi be bakorana hafi kuzireka kuko ziradukomeretsa zituma twibona mu banyarwanda kandi noneho bigatuma na- cyane cyane zifite ingaruka ku bana biga n'ababyeyi bajya kubyara kuko nimba ugiye kubyara nakuvuga ngo wa mutwakazi igenda bari umubyaza kuko ari mwene wanyu ntabwo byatanga- ntabwo byatuma uwo muntu yibona nta nubwo utazagaruka kubyarira kwa muganga kenshi abo muri iyi miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka bakunze kugaragaza ko bifuza ko izina ryabo ryahinduka bamwe bakishimira gukomeza kwitwa abanyarwanda cyangwa se bagasubirana izina ryabo ryo kwitwa aba- abakoze ubushakashatsi bagaragaza ko mu mpamvu zituma bo mu muryango y'abasigajwe inyuma n'amateka batagerwaho na gahunda za leta nka gahunda ya girinka vup ariko akenshi nabo batitabira inama ziba zatumijwe n'ubuyobozi ugasanga akenshi ibintu byavugiwe mu nama bikarangira icyo cyiciro kitabimenye abayobozi b'iyi miryango basaba leta ko ikwiye gushyiraho umwihariko wo kuzamura abo banyarwanda kugeza bageze ku ntambwe abandi bagezeho asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ejo ku cyumweru abanyamurenge n'abanyintu bararwanye muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasto ngabo uri uvira aratubwira icyateye iyi ntambara abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyintu batuye mu misozi miremire ya kamombo tangaza yuko umusheforo karita ya kanihura kahwaza nyakwana yarahikishijwe inkoni n'inyeshamba za gumino ziyobowe na koloneli semahurungure bakunze kwita kimasa umwe muri abo baturage bo mu bwoko bw'abanyintu bari mu misozi miremire ya kamombo yatubwiye uko byagenze muri aya magambo habaye ejo nimugoroba mu isoko mwitoshe mu bikara abasirikare bagumino ngo bafata umugabo w'umushefu wo ku kanyunga witwa kawaza ngo bamare kumufata batangira kumukubita ngo baramukubita ngo ariko ngo yari asa n'uhaye uza kwirwanaho haza ngo n'abandi basore bo mu muhani wiwe nabo ngo bashaka nko kwitanga abasirikari ngo bituma bamukubita kabisa cyane ngo b'abahungu baraba- babasubiza inyuma ariko ngo baramujyana bamukubise nyine gutyo birasa nk'aho ari zo zaviriyemo gupfa kwiwe hari abavuga yuko kawaza yakoranaga na mayimayi kandi bagapfa ikibazo cyo kubugura isoko mu mikarati ibyo nabyo yarabivugaga akavuga ko nawe agomba kurema igisirikare cyiwe kikaba hariya kikaza ki- ki- ki- gikora nk'uko nacyo gumina ikora arasa n'uwari ufite nawe nko kuvuga ngo nawe areme ikindi gisirikari areme undi mukoroneri wa mayimayi nawe amushyire hariya azamukoresha nawe nk'ibyo gumina akora byenda by'amatakisi mu nzira n'ahariya ku isoko n'ahandi buhinzi no mu bindi byose twagerageje kuvugisha koloneli semawurunguri ukekwa kuba inyeshamba ziwe arizo zishe uyu mushefu w'umunyina yafata telefone yacu tuvugishije umuyobozi mukuru wa gumino koloneli shakanyamusaraba yatubwiye ko aho uyu mushefu yaguye atari mu karere ingabo ziwe zigenzura ko ahubwo yaguye mu rugo kwa koloneli semahurunguri witandukanyije na gumino kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ategereje kujya mu ngabo za leta ya kongo fardc muri uku kwezi kwa kane gushize nyuma y'aho izi nyeshamba za gumino ziwe na Colonel Semahurungure ziciye umushefu w'umunyinda abagwanyi bo mayimayi muri kino gitondo cyo ku cyumweru baje kwihorera mu mihana y'abanyamurenge batwika imwe mu mihana batwara n'amatungo shefu umuforomyi n'uwo mu muhana wa gitasha wahiye ibyo ngibyo mu masaha atandatu nibwo twamenya amakuru yuko batanze kera gutera imihana yacu tumaze kumenya amakuru abantu barazuka duhungisha abana n'abagore baje kuba mu rukera saa kumi n'imwe baratera batera umuhana wo mu gitasha cya ruguru n'iwanje haruguru urahabona wa muforomyi baratera batera batera baturutse ahantu hatanu batwika amazu yose yo mu bitasha nta nzu n'imwe yasigaye twari twubatse ku dusozi nka dutatu twose badutwitse kugeza n'inzu z'amabati bazikumbiye ziri hasi abantu nyine birwanaho abantu baraguma baratabara abaturage barabarasa barabirukana n'ubu barasabitse bari ahantu baracecetse ariko ko turabona abatari kure badutabaye nyine nabo batwika amazu yabo barareturika ko niko byagenze kugeza ubu nyine amazu uko arashata izi mvururu z'uyu mutwe w'inyeshyamba za gumino zigizwe n'ubwoko bw'abanyamurenge n'abamayimayi bo mu bwoko bw'abanyintu zatumye igice kinini cy'abaturage bahunga ako karere shefu kawaza nyakwana yaguyemo abaturage bo mu mikarati bose bahunze ubu bari mu kigazura n'abandi bajabutse bamwe bagiye za kabara aho bita kwa kagesha mu kamumbo ko baraja ko kwerekeza za mutanoga iriya ruguru za ngoma niho tutazi ariko n'abandi benshi bari mu bihuru ariko kano karere kose ka kamumbo ni ngaho kasambutse kabisa nta bantu bakarimo umuyobozi wa segiteri ya tanganyika john murundani asaba ingabo za leta ya kongo koherezwa muri ako karere ka kamumbo kavutsemo imvururu kugira ngo bimire intambara z'amoko zishobora gufata indi ntera ikomeye nk'iyo mu bijombo no mu rurenge igisirikare cya leta ya kongo fardc kivuga yuko nyuma yo kurasa imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'abamayimayi muri teritwari ya uvira kizarasa abagwanyi ba gumino n'abamayimayi bakorera muri teritwari ya fizi si ubwa mbere uyu mutwe w'inyeshyamba za gumino ushinjwa kwica abaturage ubicishije inkoni ahubwo no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bicishije inkoni umugabo w'umunyamurenge wo muri bakarite ya gashigo gurupuma ya bijombo vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara kivu y'amajyepfo hari abantu bemeza ko amashyuza abavura indwara zitandukanye zirimo iz'imitsi abaganga nabo bavuga ko amashyuza afasha koko ariko bagasaba abayakoresha kwitwararika umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi bisobanuro.
Tinyitangira kuyazamo, natangiye kuyazamo mfite ngi myaka irindwi turi bana batore babara kuvate katiyo kureba uko amashuri agameze mbese turi kudomoka guke tutura nk'ababyeyi guke nagiye mwazamo.
Uyu ni Sebaratera Jerome utuye mu mudugudu wa Buharara mu kagari ka Rubona mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu. Ni umusaza w'imyaka mirongo irindwi n'icyenda y'amavuko nsanze ku mashyuza ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu yambaye agakabutura hejuru nta kintu yambaye yicaye akandagiye mu kizenga cy'amazi y'akazuyazi aratubwira icyo bimufasha icyo bimfashamo iyo ndangiye kuvumba muno binitse nawe ngaza muri ayo mazi imitsi imitsi numva irambutse navamo ngavamo ndugenda neza icyo bimfashaho naba mazi ibisi mbese hari ibiri kundya ndibyongere kundya ngumva ndaruhutse uzamo kangahe mu cyumweru ni kane cyangwa gatatu ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora gusiba ntiwamara icyumweru utajemo oya ku ruhande rw'umusaza se baratera ndabona hicaye undi mugabo nawe wambaye agakabutura gato k'ikigina yicaye ku mifuka ikikije iki kizenga bagomeye akandagije amaguru mu mazi nawe reka tuganire nitwa baranyaritse celestin mutuye hafi ahangaha aa dutuye kure mu birometero nka makumyabiri uvuye ahangaha musanzwe muhaza kenshi muri aya mashyuza uh, tuhaza kabiri mu cyumweru kubera iki aya ni amazi yaremwe mu buryo budasanzwe agira ingaruka nziza nyinshi ku buzima bw'abantu bayazamo niki bigufasha iyo wayajemo ushobora kuba umaze nk'amezi nk'abiri wumva umunaniro mu buzima iyo uyakarabye wa munaniro wose urashira imitsi ikananuka ukumva umubiri ugaruye imbaraga ikindi cyiza cyayo ni uko nk'iyo ibiro biri kwiyongera ukayitabira wenda ukayigwa nka kabiri mu cyumweru ushobora kumara ukwezi ugabanutseho nk'ibiro bitanu nta zindi regime wafashe kurya ukarya kunywa ukanywa ukamara nibura ukwezi wozemo inshuro umunani uba ugabanutseho ibiro bitanu baranyiritse avuga ko yatangiye koga amashyuza abaganga bamaze kumusuzuma basanga afite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso n'umubyibuho uri hejuru agirwa inama yo gutangira koga amashyuza aya mazi iyo yajemo ufite umuvuduko w'amaraso uri hasi urayakaraba amaraso akazamuka akagendera ku kigero gikwiriye n'iyo umuvuduko uri hejuru urayakaraba nanone akamanuka umuvuduko wayo ukagendera ku kigero gikwiriye icyo byafashije ni uko ntaza ngakaraba aya mazi ibiro niba byari biri kuzamuka bihita bimanuka byagera aho mbishaka nkagabanya iminsi yo kuyakaraba si aba bombi twaganiriye gusa hari n'abandi benshi bamwe barabafukuriraho kuryama mu mucanga badashye mu mashyuza maze bakabatwikira uwundi hagasigara umutwe wonyine izi byose desire n'umwe mu bakora aha ku mashyuza afasha abantu kunanura imitsi n'ingingo mu buryo butandukanye asobanura kandi yarabyize kubera ko aya mazi y'amashyuza aravura ni umuti abantu bafite ibibazo by'umugongo imitsi imvune rubagimpande amasendezite n'amanjine kubera ko aba ari amazi yo mu butaka n'abantu bafite imibyibuho ikabije iyo baryamyemo bagenda barabira ibyunzwe iyo ibyunzwe biri kubira ni amagrese bari gutaka rero iyo ujemo kenshi utibira aho aya mashyuza avumbuka asohoka ashyushye cyane ku buryo hari bimwe mu biribwa bahokereza bigashya bakabirya ubanguzana ibijumba ukabishyiramo ugaca kuri utu twatsi ugatwitiraho nyuma y'iminota mirongo itatu biba byahiye n'amagi neza abantu bakarya nabonye hari n'abantu bafataho bakanywa hari icyo amara iyo umuntu yanyoye aya mazi kubera ko azana n'umunyu yoza amara mato wa muntu ujya kuri tuwarete akabirangiza bitinze iyo unyweyeho dejame kujyayo abaganga bemeza ko amashyuza koko afasha abayiyuhagira cyangwa bayananiriramo ingingo kubera amashyuza akungahaye mu myunyungugu itandukanye umubiri ukeneye Charles nyandwi ni umwe mu bavurisha ibyo kurya bisubiza intege ingingo ati amazi aba ari aho ngaho aturutse mu butaka afitemo kalisiyumu umuntu agiyemo akoze preparasiyo cyangwa akoze hitingi bivuga ngo imyunyu ngo igenda imwinjiramo kandi noneho imitsi igafunguka ikarambuka amaraso akagera aho agomba kugera kwa gukandika ibyo amazi y'akazazi cyangwa ashyushye atuma n'ibintu biri mu mubiri byose byari byarafatanye birekura cyakora bwana nyandwi avuga ko kunywa aya mashyuza bikwiye kwitonderwa kuko aba akirimo imyanda myinshi anagaruka ku byo kuryama mu mucanga no kwiyorosa kuko bishobora guteza akaga mu buryo butandukanye uruhande rumwe ni byiza kuko bikora nka sawuna bituma imitsi cyangwa se uruhu ruzibuka iyi myanda igasohoka ariko ku rundi ruhande ni bibi kubera ko hari utumikoro dushobora kuba turevisa kuri bwa bushyuhe dushobora kukwinjirana tugatera infection cyane cyane abadamu byo ni bibi kuko bo buriya baba bafunguye cyane tujya dufite umwenge muto ufunguye bivuga ngo rwose bisaba kuba wambaye nibura umwenda umeze nk'ishashi nibwo nabikugiraho inama ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buvuga ko ku bufatanye n'ikigo gishinzwe iterambere rdb hari gahunda yo gutunganya aka gace k'amashyuza ni mu mushinga mugari wo kurimbisha uduce tw'ubukerarugendo ku mukandara wa kivu nk'uko umuyobozi w'akarere ka rubavu bwana habyarimana gilbert abigarukaho hariya rwose ku mashyuza n'abashoramari batangiye gusura kugira ngo barebe uburyo bazahashyira hoteli yo ku rwego rwo hejuru ariko banatunganya amazi ku buryo aba afite uburyo afasha abashaka kuyoga no kuyivurizamo mu buryo bubereye abanyarwanda n'abanyamahanga bifuza kuhasura abakorera aha ku mashyuza umunsi ku wundi bavuga ko haza abanyarwanda babarirwa hagati ya makumyabiri na batanu na mirongo ine ku munsi n'abanyamahanga bashobora kugera ku icumi buri munsi abanyarwanda bogaye amazi bagahabwa na serivisi yo kunanura ingingo bishyura hagati y'amafaranga igihumbi n'ibihumbi birindwi by'amanyarwanda mu gihe abanyamahanga bashaka serivisi nk'izo bo bishyura kuva ku bihumbi bitatu kugeza ku bihumbi icumi by'amafaranga y'u rwanda claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ry'amerika abarundi bahunguka bagasubira mu gihugu cyabo rero ariko bakongera bagahunga bagahungira muri tanzania ntibabona imfashanyo kubera kubura uburenganzira bwo kwitwa impunzi ibi biri mu nkambi za nduta mutenderi na nyarugusu umunyamakuru w'ijwi rya amerika james jovin yatembereye mu nkambi ya nduta aganira na bamwe muri bo ibintu byagenze narashyitse mu burundi duhungutse umugabo wanjye bashaka munyurutsa nanjye muri iryo joro naciye mbyuka ntera ngarukinga kandi niyo najya mbasi ntera subirayo ntahariyo shikira narahungutse maze guhunguka ngeze ngozi usanga inzu yarabomoce maze gusanga inzu yarabomoce nahise nkotesha iyindi nzu nkotesha iyindi nzu rero hano hahera iminsi nyine bashobora baramfatira aho mushya nyine baza kumfunga narayeho amezi atatu bamaze kundekura rero naciye ntica ngiriki cyangwa umanza mukumenga kuko nari nakotesheje nasanze ibyo bari bampaye byose babitwaye mu nzu naciye mbayo rero cyangwa umanje muyinga mbonye ubuzima bubukumye bubera nabi nyine cyangwa umanje bukino cyane sanga mugenzanje aho mu nkambi kuvuga jone icyo gihe gihe dushika ngaha mw'ikambi hari muri bibiri na cumi na gatandatu mu nyuma ikadi turayirondera turayibura gusa tugenda mu kijiji tugiye mu kijiji twavuyeho mu kwezi kwa cumi na kabiri kuva mu kwa cumi na kabiri rero n'uyu munsi rero ukuntu byagenze jenerazi maze kuza usanga baramaze gufunga muri we ntibacakiye impunzi undi yamaze kugenda gutya ndavuga niyo bashyira navuye ko ari kure nasubirayo kwezi kandi ubwo nahunze mfise ikibazo n'ubundi subire n'ubundi ni hahandi ikintu hitamo nyine kugumamo nyine aha ndavuga ati reka ntiyimbe kuko si jyewe jenyine abatafise amakadi ngaha mu nkambi kweli bahabaye ni benshi kandi kweli ndari icyo kibazo kishikira sije gishikira jenyine ndavuga ati rero ko bimeze uko reka ngere nangiye bemera nze ndiruko nitwahura uwo ntatuje akama nyine agafu nkajya nzo- nzorarirako nigumye ubwo bundi ngumemwo nyine nta kundi ngumemwo twebwe aha uko tubayeho tuza nyine turagenda nyine hake ku isitowa hageze gupokera tuza turiremeka imizigo y'abandi nyine bariza nyine baraduha igisorori cy'ubufu aho cy'ubushaza cyangwa naho nyine tukaza nyine bakaza nyine baradura nte baza bara- baraduha nyine duke duke aba rero ni bamwe mu mpunzi bahungutse barongera barahunga baganiraga n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu nkambi ya nduta james jovin ese gisagara volleyball club izabasha kwigaranzura reg volleyball club mu mukino wo kwishyura maze itware umwanya wa mbere wa shampiyona ya volleyball mu rwanda jean claude munyandinda araduye inkuru irambuye mu mukino w'intoki wa voleboro ejo bundi kuwa gatandatu hatangiye imikino ya kamarampaka yo guhatanira igikombe cya shampiyona ndetse n'umwanya wa gatatu mu cyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo mu rwego rwo gukinira umwanya wa gatatu ikipe y'ishuri ry'ubukerarugendo utb yatsinze ikipe y'ishuri ry'imyuga iprc ngoma amaseti atatu kuri imwe mu mukino wabereye ingoma umukino ukurikiraho uzabera i kigali kuri uyu wa gatandatu mu guhatanira umwanya wa mbere ari nawo igikombe cya shampiyona byari bicika hagati y'ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'amashanyarazi mu rwanda reg volleyball club n'ikipe y'akarere ka gisagara muri uyu mukino wabereye kuri stade y'i remera guhera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ikipe ya reg volleyball club yatsinze gisagara volleyball club amaseti atatu ku busa amaseti abiri ya mbere abakinnyi b'umutoza benon mugisha bayatsindaga ku manota makumyabiri n'atanu kuri makumyabiri n'atatu ya gisagara hanyuma iseti ya gatatu irangira ari amanota mirongo itatu kuri makumyabiri n'umunani uku gutsinda kwa reg volleyball club mu mukino w'ikubitiro byateye imbaraga iyi kipe nk'uko tubisobanurirwa na robert ndabikunze ushinzwe ibirebana n'ubuzima bwayo bwa buri munsi iyi nsinzi irashimishije cyane ni match ya mbere ya playoff kuyitsinda na- ni avantage ikomeye cyane biduhaye imbaraga biratuma dushobora no gutegura neza umukino ukurikira twavuga ko buriya icyo mwarushije ikipe ya gisagara volleyball club ari iki muri rusange Bo, gisagara ntabwo twarushije byinshi ngira ngo na skoro ubwayo irabikwereka twagiye tugiramo n'amahirwe uretse ko uyu munsi ikipe yacu yari ifitemo consistency cyane bonaga ko twageraho tugakora n'amanota menshi ikipe ikayakuramo ariko stile twongera tugafata rureve tuga- tugahaguruka so uyu munsi navuga ko ikipe yacu yagize ikintu nakwita nka nko kudacika intege mbega bameze nk'aho abakinnyi bacu bari bari muri forme nziza zo kuba- zo gutwara amace uyu munsi mu minsi itarenze irindwi murakina match retour cyangwa se match ya kabiri tubite gutyo igisagara twavuga ko ingamba mugiye gufata ari izihe kugira ngo mwitegurire mukino cyane cyane ko ari ku kibuga muzaba mutamenyereye ya ni ugukomeza imyitozo eh, imikino turimo turayitegura neza turakomerezaho nta kwirara abakinnyi baguma muri disipurine barimo ndetse tu- natwe tubabe hafi tubafashe ku buryo uriya mukino nawe twifuza kuza- kuzakora neza akazi ku ruhande rwa gisagara volleyball club ngo gutsindwa byatewe n'amakosa ya hato na hato y'abakinnyi gusa ngo icyizere cy'igikombe kiracyahari twumve eliya mutabazi umutoza wa gisagara yakira nk'ibisanzwe ni mace yari ikomeye baje gukina tuzi ko rega ari ikipe ikomeye natwe turakomeye urebye na sikoro ni ni diferanse y'ibitego bibiri bibiri bibiri ntabwo twagize amahirwe menshi ariko twakinnye nabi ku rundi ruhande rwacu kuri twebwe ku ruhande rwacu twa- twakinnye nabi twakoze amakosa menshi menshi menshi ashoboka bavuga ko ari imyitozo wenda mike ntabwo ari cyo kibazo ntabwo ari cyo kibazo ni ukuvuga ngo ngewe ngo ni ikibazo cyo mu mutwe ni ukuvuga ngo ikipe yavuye muri kompetisiyo yo ku rwego rwa afurika iraza yumva ko ikipe iyo ari yo yose yayitsinda ariko biragaragaye ko nta gusuzugura adiveriseri adiveriseri ahora ahora akomeye ni ukuvuga ngo kuba dutsinzwe ni isomo kuri twebwe tugiye guhungira dutegure turebe ko mace ikurikira twazayitsinda ukeretse ko bizadusaba ingufu nyinshi tuzagerageza kwitegura ngira ngo na igikombe tuba gifite mu mutwe ni ukuvuga ngo tuzakora ibishoboka byose kugira- kugira ngo dutware dutware igikombe urumva harimo imyiteguro nyine ya ngombwa ntabwo njye muri ku ruhande rwa logisitike tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tube hamwe dushyire umukino hamwe dukosore amakosa yagaragaye muri uyu mukino gisagara volleyball club na reg volleyball club zizongera zicakirane mu mukino wa kabiri w'akamaramaka uzabera mu nzu y'imikino y'akarere ka gisagara kuri uyu wa gatandatu guhera isaa cyenda inkundura yo guhatanira igikombe cya shampiyona ntabwo iri muri volleyball gusa no mu mupira w'amaguru ruracyageretse hagati y'amakipe ahora mu mihigo ayo ni Rayon Sport na APR FC mu mikino aya makipe yakinnye ku munsi wa makumyabiri na gatandatu wa shampiyona APR FC yanganyije na AS Kigali ibitego bibiri kuri bibiri ku wa gatanu w'icyumweru gishize kuri stade ya Kigali i Nyamirambo naho Rayon Sport itsinda Police FC igitego kimwe ku busa ejo ku cyumweru kuri stade National Amahoro i Remera ku rutonde rw'agateganyo Rayon Sport ni iya mbere n'amanota mirongo itandatu igakurikirwa na APR FC ifite mirongo itanu n'icyenda yari Claude Munyandinda i Kigali radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri iyi nkuru rero ya jean claude munyandinda dushorejeho aya makuru inshuti zacu mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.